olori tobi philps don cause another drama inside the palace as she don deliver her own royal ultimatum for queen naomi and the ooni of ife following the recent decision wey kabiyesi make public about queen naomis return When welcome back again to my YouTube channel, oh my correct, correct people. If not the first time where you dey see this YouTube channel, I beg make you try like this video and make you subscribe to the YouTube channel. If you na a returning subscriber, I thank you well well oh, now you go go go, na him be the real MVP. my correct correct people. <laughs> eh dis palace matter not be small something no person wey never chop no they put mouth for wetin they happen for inside the palace we don't bring una another hot story from inside the palace allegedly o oh, na from the honey of ife palace na this particular one take drop Today, we get gist wey e go shake ground as Oloritobi don't come out with heavy talk for the KBAC. She don't drop the bombshell say Ooni go need to choose between her and the twins or Queen Naomi and Prince Tadenikawo. Hey, way make una come help me witness another gbege for inside the palace so this one na serious matter wey e dey tear the palace apart and e don reach a boiling point o wey e dey chocolate everybody. olori tobi eh, e don vex well well o she don tire for the drama eh. i no sure say she go ever ever tire um inside the palace trouble komoko i bin dey think say tobiloba for focus on di ejima o but dis one her focus her priority definitely dey screwed on dis particular mata as we dey hear di matter, she don give kabiyesi a royal ultimatum say make im choose between her and her ejima or queen naomi and prince tadenikawo she don yarn say enough is enough and she wan make kabiyesi choose where im loyalty go really really lie na di big mistake wey Toby phillips dey do be dis again na every time she dey make dis same mistake back to back make i tell you pikin na pikin o when man born pikin the first time you come born another one join na additional pikin you give am o no be say you give am lord and personal saviour na the mistake wey Toby phillips dey feel be that because every time na him we dey hear allegedly say toby phillips dey always dey make di statement say After all na she don born ejima for di kbac something wen e be say queen naomi no fit to do forgetting say na queen naomi na im first of all give kbac a prince a an heir to di throne apparent heir to di throne my correct correct people. pipo eh, olori Toby phillips don vex well well she don tire for the drama because she. The more wey she dey do the more wey kabiyesi dey prove say im loyalty lies with queen naomi With dis new ultimatum now i no con know wetin Toby phillips expect but di king himself don already make im decision very very clear not be today im tell oloritobi phillips say make she no push am to choose see no push am to choose else e go end in tears for everybody. kabiyesi talk say if tobi phillips push am to to to to to force am make him do wetin him no wan do him go choose queen naomi and prince tadenikawo and na something wey kabiyesi no wan do if you dey follow the story wey dey happen for the palace of the Oni of ife you go know say kabiyesi love all im children equally e no get the one wey e like pass the oda and e dey respect all im wife equally but you see anybody wey decide say na to deliver trouble to kokabiyesi ah no e no go want am e no go want am That is why e feel say na the right time to put Oloritobi phillips in her rightful position This matter don reach level wey e be say police don dey involved like this. as dem wan arrest queen naomi based on complaints oh from oloritobi phillips asekiloto yìí hey, wetin reach like this? but for now peace still dey reign as oni dey try to settle di matter, no be small tin dis na serious drama wey dey unfold for inside di palace life and direct for inside di palace and e sure say e go get plenty twist and turn because as eh, tobi phillips don decide to go dis level They force Kabiyesi to choose between her and Queen Naomi. She don't already They make mistake. In fact, she don't. They fail before she even begin. Online in-laws don't buy the matter Oh, because for comment section na so tongue don dey wag. Olori Tobi Phillips should go and take care of her twins. Now, waiting people, they advise some. oloritobi phillips you already know yourself you already know di answer say kbs go always pick queen naomi ahead of you anytime any day dis hmm? oloritobi will soon see dis grace and shame oh, according to wetin dem dey tok as she don want queen naomi to leave she no wan leave queen naomi alone she dey decide say she go continue to dey give queen naomi wahala woto woto gbasgbo's peace go hard o. Oh. anybody wey decide to collect queen naomi peace e go hard for dat person to see peace not be swear not be swear because queen naomi no collect anybody own i no know why dis people dey try to collect queen naomi own kabiyesi don enter tobi one chance i dey tell you marrying olori tobi phillips na di one of di worst decision wey kabiyesi make if all dis alleged information wey we dey hear na true the matter dey very very shocking can somebody ask toby phillips to to to just go and take care of the children na wetin suppose to be the focus at this very very moment all this noise wey we dey hear say toby phillips dey make up and down not be the right time be this. e no good e no good e dey bring bad name to the kingdom and e dey big bad name to kabiyesi because the more they dey drag kabiyesi wotowoto gbasgbos e no dey good for the kingdom People go come dey tok say kabiyesi weak e no fit do wetin e suppose to do e no fit put the women in their place e no too good like that make toby phillips go rest na now e don dey clear say toby phillips fit dey suffer from postpartum depression nothing wey anybody wan tell me again all this move wey toby phillips dey do for inside the palace e no normal nothing wey anybody wan tell me e no normal because i no know how person take wahala take sew cloth wear am dey waka up and down e no normal my correct correct people, this particular alleged information wey i hear Okami Lara je and na say make i package am come informate my correct correct people. and wetin you think about this particular one abeg make you feel free make you share your thoughts below in the comment section if you never like and share the video your own self no go spoil make you try like and share the video if you never subscribe to the youtube channel and turn on notification bell uh, make you try do that one i go endeavor to bring you more fresh and spicy update as e dey drop na so i dey package and con informate my correct correct pipo abeg make you no forget say e dey important make you like and share the video dat one na very very important thing i go bring you more updates